Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akkam ooltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata ebila 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 3 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu hanba qaaduu morodaatii qophii keenya har'aa keessatti dhimmoota gabaasaalee adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna oduutu dursaa oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladhee gammadaatii garasitti darbina.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo. godina Oomoo kibbaa magaalaa Jinkaa keessatti manneeniif suuqilee kuma hedduun garee gosa aarii kanneen mormii dhageessaa turaniin gubachuun ibsamee jira. Iddoon kun Finfinnee irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 750 irratti argama. Jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen mormii dhageessisaa turan kun gosoota kanneen biroo naannoo sana keessa jiraatan irratti haleellaa geessisuu isaanii dura gaaffii ofiin of bulchuu dhageessisaa turan. kan gosoota adda addaa kudha ja'a of keessaa qabu godinni oomoo kibbaa aadaa fi afaanleen adda addaatu keessa jira godinni kun bulchiisa uummattoota itiyoophiyaa gama kibbaa keessatti kan argamu ta'uunis ibsameera. dhaabbattoonni mirga namoomaa akka sadarkaa addunyaa lama jechuun amnestii intarnaashinaaliif fi human raayis waachi torban darbe ibsa baasaniin haala tigraay dhiyaa keessatti dhaqqabe jedhan dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. gabaasa kana kan ilaaleen mootummaan bulchiisa naannoo amaaraa ibsa baaseen loogii kan qabu jechuudhaan mormii isaa dhiyeessee jira gabaasichi xumura dhugaan taane hatattamaan kaa'uuf akkasumas malli dhugaa jiru baruuf itti gargaarames qabatamaa mitii jedhee jira kana malees yaadi dhiyaate dhugaa kan hin qabneef odeeffannoo wal dha'uuf tilmaama dogoggoraa of keessaa qaba jedhee jira. walfalmisiisoo akka ta'e dhimmootii daangaa biyya keessaa kan ilaaleen abbaa biyyummaa biyya tokkoo irratti ejjennaa gam tokkoof loogu dhiyeessee jechuudhaan bulchiisi naannoo amaaraa ibsa baasee jira. gama kaaniin waajirri haajaa alaa ka bulchiisa naannoo tigraay dhimma walfakkaataa irratti ibsa baaseen jaarmiyoonni mirga namoomaa ka sadarkaa addunyaa lameen tigraay gama dhiyaa keessatti humnootiin amaaraa deeggarsa guutuu waraana itiyoophiyaa fi eertiraa biraa argataniin dhalattoota tigraay irratti yakka dhaqqabsiisan gabaasuun isaanii mootummaan bulchiisa naannoo tigraay kan dinqisiifate ta'uu ibseera gabaasni ebila ja'a ba'e kun. hawaasa addunyaa kan rifaasisee fi seera gargaarsa dhala namaa akkasumas seera mirga namoomaa kan addunyaa kan cabsee ittiin jedhee jira. pirezidaantiin tuuniziyaa aangoo isaanii jajjabeeffachuu isaaniin kan ka'e uummanni dhibba hedduun magaalaa galma mootummaa biyyattii tuuniziyaa keessatti mormuun hiriira ba'aniiru qeeqxoonni pirezidaantichaa akka jedhanitti kun fonqolcha mootummaati jedhu paartii islaamummaa guddicha ka biyyattii. enaadhaa jedhamuu fi namoonni siyaasaa mormituu wal ta'uun hiriira dilbata kaleessaa qindeessan kun pirezidaantii biyyattii bona darbe aangoo eega qabatanii as mormiin ennaa ka'u isa dhiyeenya kanaa ta'uusaati yeroo sana pirezidaant Kaayis saayid paarlaamaa biyyattii hojii dhaabsisanii aangoo jiru hundumaa of harkatti fudhatan hiriirtota kana keessaa tokko kan ta'e alii belheedi akka jedhetti.
Ka'is Saayid faallaa ofii uummataaf heera biyyatti dhaabachuudhaan waan kakatanii aangootti qabatan sana kabajuu dadhaban fonqolchi kun waan ta'uu male miti uummata Tuuniziyaa kabajaa dhorkuudha.
Mormiin dilbata kaleessaa gaggeeffame kun guyyaa gootota biyyatti kasilaa sanbata dheengaddaa gaggeeffamuu qabu kabajuuf ba'ame. deggertoota pirezidaantichaa fi hiriirtota gidduutti falmiin kan uumame yoo ta'u deggeraan pirezidaantichaa keessaa tokko hiriirtotaan isin gantuudha ittiin jedhee jira pirezidaantiin biyyattii bitooteessa soddomii tokko darbe kan paarlaamaa diiguun rakkoo siyaasaa biyyattii keessaa hammeessanii mormitoota biraas mufannaa kaasise mormitoonni akka jedhanitti tunisiyaan gara bulchiinsa abbaa irreetti deebi'uu malti kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. pirezidaantiin faransaay imaanuweel maakiroonii fi hooggantuun kanneen mirga leellisanii mariin leepen dorgommii pirezidaantummaa eebila 24tti karoorfametti wal dorgomuuf jiru kunis dilbata kaleessaa sagalee marsaa duraa eega gaggeeffame booda yoo ta'u isa kanaanis sagalee lakkaa'ame dhibba keessaa harka 90 caalaa keessaa maakiroon sagalee harka 27 leepen immoo harka 24 argatan. leepeen waa'ee qaala'insa jireenyaa duulana filadhaa kana keessatti kaasanii jiru.
Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous.
Duulaan gaggeesse kanaan gamkamiifuu akkan baabsinee fi hundumaa akkan tajaajilu akkasumas kallattiin dhimma jiru akkan hordofuun ibse kana gochuuttan fufa yoo murteessitan pireezidaantii uummata faransaayii ta'aa jedhan maakiroon duulana filadhaa booddeetti hafuun ka jalqaba yoo ta'u hojiin itti heddummaachuu fi keessumaa dhimmi yuukireen yeroo keenya fudhatee jedhaniiru.
À tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême, soit parce qu'ils sont en colère face à sababaa wal caalmaa jireenyaa jijjiiramuu dhabeef pilaaneetii miidhamteef guyyaa guyyaatti nageenya mirkanaawaa dhabuu isaatiif cimanii hojjetaniyyuu jireenya gaarii jiraachuu dadhabuudhaaf kan isaan dhaga'uuf waa'ee isaanii dhimmatti fudhatu dhabuutti aaruudhaan lammiiwwan faransaay sagalee kennuurraa hafaniif kanneen gama finxaalessaaf sagalee kennan amansiisuu kana ni barbaadu guyyoota dhufan keessa piroojeektiin keenya kan warra mirga leellisanii caalaa cimaa kan yaaddoo keessaniif rakkoo yeroo ammaatiif deebii kennu ta'uusaati kananarratti dhiisaa.
xiinxaltoonni gama isaanii sodaa qabaniin filannoon dursaa irratti lakkoofsi namoota ba'anii sagalee kennanii xiqqaachuun filannoo isa xumuraa irrattis lamaan isaaniitu dhiyaata taanaan haala wal fakkaataa uumuuf deemaa tilmaama jedhu qabu. humnootiin raashaa yuukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa guddaa gaggeessuuf socho'aa akka jiran kan akeekkachiisan pireezidaantii yuukireen volodimir zelenski waraanni keenyas qophii gochuudhaan deebii kenna jedhaniiru. dilbata kaleessaa galgala dhaamsa viidiyoo darbeen guyyootiin fuullee keenya dura jiran akkuma duula waraanaa torban ja'a lakkoofsise sanaa murteessoodha jedhaniiru televiziyoona cbs jedhamu waliin dilbata kaleessaa galgala gaaffiif deebii kan gaggeessan zelenskiin jiraachuun yuukireen meeshaa ameerikaan hatattamaan nu ergitu irratti kan hundaa'e ta'uu fi waan yuukireen barbaaddus ilaalchisee tarreessanii pireezidaant baayidenitti kennuu isaanii dubbatan. pireezidaant baayiden muummicha ministeeraa hindii waliin marii gama intarneetii gaggeessanii jiru ameerikaan raashaa irratti uggura kaa'uun yeroo feetu kunis industirii enerjii dabalatee hindiin ejjennaa gam lamaaniif hin taane qabattee zayitaa fi gaaza raashaa bituutti fuftee jirti kana malees raashaa miseensummaa kaawunsilii mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa rarraasuuf sagalee kenname irrattis hindiin sagalee laanne oduun har'aaf qabnu kanuma.
jaalladhe galatoom hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanu nutti ceena. mootummaan itoophiyaa bakkeewwan gareen hidhattootaa waraana bilisummaa oromoo inni mootummaan shanee jedhee waamu sosocho'aa jiru keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi hojii seera kabachiisuu fi hojii siyaasaa akka hojjataa jiru dubbi himaan mootummaa naannoo oromiyaa obbo haayiluu addunyaa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti ibsaniiru. koongireesiin federaalistii oromoo gama isaatiin hidhattoota wajjiniin mariin karaa nagaatiin taasifamuu jalqabamuu qabaa jedha tsahaay daamxoo yaada gamaaf gamanaa walitti qabuudhaan gabaasa ittaanu qopheessiteetti dhiyaadha.
hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo haayiluu addunyaa ibsa har'a kennaniin naannoo oromiyaatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf naannichi hojjechaa jira jechuun ibsanii bakkeewwan hidhattoonni socho'anittis hojiin siyaasaa hojjetamuu eegaluusaa ibsanii jiru.
marii uummataa gaggeeffameenis uummanni gahee isaa baachuu akka qabu uummanni gahee qaba qaamolee nageenyaa qofaan nagaa mirkaneessuun hin danda'amu. kanaaf uummannis nageenya isa naannoo isaa eeguu misooma naannoo isaa tikfachuu kan danda'u uummata waan ta'eef uummanni sadarkaa sanatti gahee isaa baachuu qaba jedhame kallattii kaa'ameen hojii hojjetame yeroo gabaabaa kana keessatti erga marii hawaasaa taasifameen asi injifannoon argame kan agarsiisaa jira. Wallagga bahaa keessatti, wallagga qeellama wallaggaa keessatti, horroo guduruu keessatti bakka hedduutti humni kun dhahamee. uummannis boqonnaa argatee bifuma kanaan itti fufuu qabaa kan jedhu yaadni uummataa sassaaramee yaadni uummataarraa kan argame kana jiru.
Mootummaan naannoo akkasaa jedhu malee bakkeewwan adda addaa hidhattoonni keessa socho'anitti godinaalee aanaalee fi gandoota hedduu keessatti nageenyi akka hin jirree fi to'annoo hidhattootaa jala akka turan jiraattonni kanaan dura dubbisne ibsanii turan. Miseensonni caffee Oromiyaa fi miseensonni bakka bu'oota uummataa aanaalee fi gandoonni naannicha keessatti argaman tokko tokko hidhattootaan to'atamanii akka turanis ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa tuulamaa goobana hoolaa hidhattoonnis ta'an humnoonni nageenyaa mootummaa maalummaa sirna gadaa addaan baasanii waan hin beekneef abbootii gadaa irratti haleellaa raawwachaa jiru jechuu isaanii torbaan darbee gabaasuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin dubbii himaa idila addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan. obbo Odaa Tarbii tibbana sagalee Ameerikaatiif yeroo ibsan himannaa mootummaan irratti dhiyeessaa jiru soba jechuudhaan deebisaniiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi qabeenya irraa buqqisuu jechuudhaan himannaan dhiyaachaa jiru bu'uura hin qabu sobadha jechuudhaanis eeranii. Garuu jedhan dubbi himaan kun mootummaa waliin wal waraanaa jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Gama biraatiin eebila tokko bara kuma lamaa fi kudha afur walgahii idilee gaggeessuusaa ibsuudhaan kan ibsa baase koreen hojii raawwachiiftuu koongireensi federaalaa Oromoo ibsa barreeffamaan hidhattoota ilaalchisuudhaan baase. Wallabdeen mootummaa fi hidhattoota ka'umsisaa waldhabdee siyaasaa waan ta'eef furmaata siyaasaa barbaachisa jedhee akka amanu ibsee jira. Kanaafis mootummaan naannoo Oromiyaa keessaa hidhattoota nan balleessa jedhee duula eegale dhiisee gara waliigaltee nageenyaatti akka deebi'u jechuun gaafateera. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa mootummaan naannoo Oromiyaa fi koongireensiin federaalaa Oromoo ibsaa ofii ofii isaaniitiin baasaniin garee finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan garee isaan maqaadhaan ilaalchisuudhaan. ibsa bahee irratti immoo mootummaa naannoo amaaraa fi paartilee siyaasaa naannoo amaaraa keessa socho'an irraa yaada itti dabalannee sagantaa borgalgalaatiin qabanne kan dhiyaannu ta'a gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahay daamxoo finfinneerra.
hayyee weerara hawaannisaa dhiyeenya booranatti mul'ataa jiru jedhame to'achuudhaaf ministeera qonnaa gargaarsa xiyyaaraa gaafatus deebii akka hin arganne hima biiroon qonnaa oromiyaa daawit galmoo hangaa'ota mootummaa naannoo fi feederaalaa dhimmichi ilaallatu asofsiisuudhaan akkasumas immoo jiraattota wajjiniin dubbachuudhaan gabaasa itti aanu qopheesseera ittaanee dhiyaata.
Tibbana kibba Oromiyaa godina Booranaa keessattuu aanaa taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Obbo Galma Daalachaa jiraata aanaa taltallee ganda makkanniisaati.
Bakka mukuun dura nyaata bakka horiin lafti bonaananii mukumtuun jiraafa fayyadamee horiin bakka ciranii akkas fayyadamanii mukumtuun dura nyaata. Malee ni dhageessis mukuraatti beekama muka hundee isaatiyyuu gaddeebee nyaata uummati bakki amma bakki biyya nyaateetti iddoo horiin bakka hin bahuyyuu.
Obbo Abduu Bokkonsoo bulchaa aanaa Taltalleeti.
Hawaannisi yeroo ammaan tana aanaa Taltallee keessatti argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin durii xayyaara dhufeetiin rukuta. Amma waan xiyyaara sun ol gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isa shuwoonni margi isa sun afuufuuf wayiillee ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee allayyaa waan qabuuf karaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aaroopilaaniin fayyadamu malee hin danda'amne haa ta'u immoo sochii isaa ogeeyyiin guldeemteetiin tissaatu jiran kana yaa'u amma wanni jira obeessu mukaa fixee jira kun beekamu hongee kanaan wal qabatee margi biraa hin jiru yaa'u midhaan facaafame kan biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa kasi nagaaddisa namni fayyadamu kaa horiin akka gaalaa reefuun. Nyaatullee cufaa obeessirraati bitee jira. Illee deebii qaama olaanaa gabaasneetiin eeggachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun taltallee gandoota shan keessatti jechuun Waayyuu Digree, Illee, Makkanniisaa, Eelkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara dhibba afur weerareera jedhan. Obbo Dajanee Hirphaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biiroochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabee ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaannisi kun kan to'atamuu fi bu'a qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara xalayaadhaan gaafannee warra federaalaa isaan kontiraataa warra faa'oo faana qaban addaan kutuu isaanii nutti himee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin hubachiifne irraa garuu deebiin isaanii baay'ee harkifataa fi xiyyeeffannaa itti hin kennine. Kanaafuu federaalli itti gaafatamummaa ilbiisota weerartuu to'achuu dhiyeessuu xiyyaarotaa fi wanneen meeshaa akkasii dhiyeessuudhaaf isatu itti gaafatamummaa qaba. Nuti hojiirra oolchuudha. Kanaafuu federaalli yeroo ammaa kana haalaan deebii kaa'anii kennaa hin jirudha.
Sana qofaas odoo hin taane tuutni simbira girrisaa jedhamu giddugala oromiyaa qonna qamadii bonee irratti miidhaa geessuu himanii sanaafis ministeera qonnaa federaalaa deeggarsa gaafannee deebii dhabnee jedhan. Obbo Balaayinii Nugusee ministeera qonnaa federaalaatti hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti weeraraa waannisaa booranatti mudate to'achuuf hojii hojjetamaa jiru jedhan ilaalchisee akkasitti dubbatan.
ሂደቶች አሉት አውሮፕላን ስንከራይ akkasii obbo Balaayineen xiyyaara yoo kireeffannu adeemsa taasifamuu qabutu jira ammaaf sana keessa darbaa jirra amma sanatti immoo akkasumaan ilaalaa hin jirru haga mijateen konkolaataan qorsa itti biifaa jirra akka gaafatamneen egaa xiyyaara hin dhiyeessine dhugaadha sunis adeemsa keessa darbuu qabnu waan jiruufi si'achi garuu ministeerri qonnaa dandeettii isaa gabbifataa waan jiruufi yeroo ta'een akkasii mudatu battalumatti xiyyaara mataa isaan qorsa biifuu danda'a jedheen abdadha jechuun dubbatu. gama biraan obbo Balaayineen gumii simbiraa qonna bonee qamadii giddugala oromiyaa irratti balaa dhaqqabsiisaa jiru to'achuufis ministeerri qonnaa waan hojjeteeraa jedhan akkasitti ibsan.
አንድ አውሮፕላን ለመውሰድ ከፍተኛ የሆነ የወፍ መከላከል ስራ ተሰርቷል።
akkas jedhu ammas obbo Balaayineen xiyyaara tokko fudhannee simbira kana to'achuuf hojii bal'aa hojjenneerra naannoo baatuu maqii affaar keessatti illee tarkaanfii fudhannee badii simbira kanaan dhufu oolchuun danda'ameera jechuun dubbatu. Obbo Balaayineen qonni bonee qamadii yeroo wal fakkaatutti kan gaggeeffame waan hin taaneef to'achuuf rakkisaa ta'uu himanii qorsi biifamus summummaa kan qabu waan ta'eef jiraattonni mala aadaatiin akka simbira kana ari'an ministeerri qonnaa hojjechaa akka jiru ifoomsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qalbu daawwiti Adaamarraa.
qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha maaraatoonii rootardaam kaleessa taasifame maaraatoonii guddicha torban dhufu boostan keessatti taasifamu akkasumas ambaasaaddariin yuunaayitid isteetsi finfinnee keessatti hoggantoota ispoortii atileetiksii itoophiyaa wajjiniin haasa'uu isaanii irratti xiyyeeffata ittaanii dhiyaata isinitti dhiyaadha.
Dilbata kaleessaa biyya Niizerlaandii magaalaa Rootardaam keessatti dorgommii fiigicha maaraatoonii taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraanis durbaanis milkaa'aniiru. Waldorgommii dhiirota gidduutti taasifameen dhalootaan lammii Somaaliyaa kan ta'e garuu kan biyya Niizerlaandiif fiigu Abdii Nageeyyee sa'aatii lamaa fi daqiiqa afurii fi sekoondii shantamii ja'an tokkoffaa ba'eera. Lammiin Itoophiyaa Luwil Gabarasillaasee sa'aatii wal fakkaataa ta'een sa'aatii lamaa fi daqiiqa afurii fi sekoondii shantamii ja'an kan xumure yommuu ta'u, abdiin dursee riivaanii qoma isaatiin waan tuqeef yookaan immoo waan dursee sararra ijjateef sadarkaa tokkoffaa argachuu danda'eera. Luwil Gabarasillaasee bara kuma lamaa fi kudha saddeeti maaraatoonii Vaaleenshiyaa irratti sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurii fi sekoondii soddomii tokkoon xumuruudhaan tokkoffaa kan ba'e yommuu ta'u, baruma sana fiigicha maaraatoonii Dubaay keessatti taasifameen sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurii fi sekoondii lamaan galuudhaan lammaffaa kan ba'edha. Bara kuma lamaa fi digdamii tokko maaraatoonii Amsterdam irratti sa'aatii lamaa fi daqiiqaa afurii sekoondii kudha lamaan xumuree kan sadaffaa ba'e atileetiin kun umriinsaa waggaa digdamii sagal yeroo ammaa. Maaraatoonii Rootardaam kaleessaa irratti waldorgommii shamarran gidduutti taasifameen atileetiin lammii Itoophiyaa Heeven Haayiluu sa'aatii lamaa fi daqiiqaa digdamii lamaaf sekoondii tokkoon xumuruudhaan tokkoffaa baatee mo'atteetti. Heeven Haayiluu bara darbe onkoloolessa kudha torba bara kuma lamaa fi digdamii tokko achuma biyya Niizerlaandii maaraatoonii Amsterdam irratti hirmaattee sa'aatii lamaaf daqiiqaa soddomaa fi sekoondii kudha sagaliin xumuruudhaan sadaffaa ba'uun ishee gabaasameera. Addunyaa irratti wal dorgommii maaraatoonii gurguddaa fi maqaqabeessa ta'an keessaa tokko asii biyya yuunaayitid isteetsi keessatti kan taasifamu maaraatoonii booston. Wal dorgommichi bara kuma kudha saddeetii fi sagaltamii torbaa jalqabee barana torban dhufu eebila kudha saddeetii bara kuma lamaa fi digdamii lama yeroo dhibba tokkoo fi digdamii ja'affaadhaaf taasifamuudhaaf deema. Maaraatoonii booston kana irratti atileetonni Itoophiyaa kan mo'achuu jalqaban bara kuma sagal dhibba saddeettamii sagalii jalqabeeti. Waldorgommii dhiiraatiin bara kuma sagalii fi saddeettamii sagal Abbabaa Boqonnin, bara kuma lamaaf shanii Haayiluu Nugusee, bara kuma lamaaf sagali Dirribaa Margaa, bara kuma lamaa fi kudha sadii Leellisaa Deessisaa, bara kuma lamaa fi kudha shanis ammas Leellisaa Deessisaa, bara kuma lamaa fi kudha ja'a Lammii Biraanuutu mo'atan. Shamarraniin Itoophiyaan maraatoonii boostan irratti kan mo'icha galmeessuu eegalte bara kuma kudha sagalii fi sagaltamii torba yommuu ta'u, amma bara kuma kudha sagalii fi sagaltamii sagaliitti si'a sadii walitti aansuudhaan kan moote Faaxumaa Roobaati. Isa booddee bara kuma lamaaf saddeeti Dirree Tuunee, bara kuma lamaaf kudhani Xayyibaa Irkeessoo, bara kuma lamaaf kudha afuri Buzunashi Deebaa, bara kuma lamaa fi kudha ja'a Atsadee Baayisaa, bara kuma lamaa fi kudha sagali Warqinesh Dagafaa mo'achuudhaan seenaa galmeessaniiru. Fiigicha torban dhufu taasifamuu deemuu irratti ni hirmaatu jedhamanii atileetota eegamaa turan keessaa Qananiisaa Baqqalee isa tokko ture. Haa ta'u malee oduuwwan gidduu kana bahaa jiranu akka jedhanitti Qananiisaan dorgommii biroo irratti waan xiyyeeffataa jiruu fi maaraatoonii booston irratti akka hin hirmaanne bakka bu'aan yookaan ejentiin isaa qibxata darbee akka ibsanii gabaasameera. Oduu kana Qananiisaa mataasaarraa addaan baafachuu hin dandeenye. Maaraatoonii boostan baranaa kanarratti Itoophiyaarraa eenyufaan akka hirmaatan yeroodhaa fi baruu hin dandeenye. Maaraatoonii boostan kanaan wal qabatee odeeffannoon bahaa jiru akka himutti sababa wal waraansaa Yuukireen keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e atileetonni biyya Raashaa fi Beellaaruus warreen yeroo ammaa biyyoottan lamman keessa jiranu akka wal dorgommii kanarratti hin hirmaanne dhorkamuun isaanii gabaasameera. Hirmaattonni fiigicha maaraatoonii boostan baranaa hundi isaanii talaallii koovid. kudha sagali guutummaatti kan fudhatan ta'uu akka qabanu ibsameera. Fiigicha kanarratti namoonni kumni soddomni ni hirmaatu jedhamee eegama. Embaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaatti argamutti kutaan sagantaa dubartootaa federaalaa sochii ispoortii atileetikii Itoophiyaa keessatti hoggansa kennuudhaan dubartoota gahee olaanaa taphatanii fi beekumsaa fi kabaja kennuudhaaf embaasii Finfinneetti affeeramuu isaanii odeeffannoon embaasicharraa bahe ibseera. Sirna kanarratti argamuudhaan akkaataa dubartoota hoggansaa fi geessisuu danda'amu yookaan barbaachisu irratti kan marii taasisan Itoophiyaatti hojii raawwachiiftuu embaasii yuunaayitid isteetsi kan ta'an ambaasaaddar tireesii an jaakobsan pirezidaantii federeeshinii atileetiksii itoophiyaa kan taate atileet konoreel daraartuu tulluu sirna kanarratti kan argamte yommuu ta'u uffata gareen atileetiksii itoophiyaa adoolessa dhufu biyya ameerikaa oriigan keessatti taasifamu waldorgommii atileetiksii shaampiyoona addunyaa irratti hirmaatu uffatu ambaasaaddar jaakobsanitti uffisuun ishee gabaasni fuula federeeshinii atileetiksii itoophiyaa irratti ba'ee ibseera. Sirna kanarratti atileet daraartuu tulluutiin alatti qindeessitoota fiigicha guddichaa Itoophiyaa Gireet Itoophiyaan Raan kan ta'an keessaa Dagmaawit Amaaree fi Hilliinaa Nugusee argamuu isaanii embaasiin Yuunaayitid Isteetsi Finfinneetti argamu fuula tiwiitarii isaa irratti ibseera.
Qophiin keenya torbanii Ameerikaa fi uummata ishee inni har'aa keessummaa qaba. Seenaa waggaa dhibba lamaa olii mana murtii muummee yuunaayitid isteetsi keessatti dubartiin gurraattiin yeroo jalqabaatii fi barana filatamaniiru. Keetaanjii Biraawun Jaaksan. Dhimma kanarratti Tuujubee Horaa hogeettii seeraa kuulannii jaallataatii wajjiniin marii taasifte qabdi itti aanee dhiyaata.
Addee kuullanni jaallataa afeerraa keenya simattee keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoomii baga nagaadhaan dhufte.
Na affeeruu keetiif baay'ee galatoomii addee Tuujubee.
Sanatiin Yuunaayitid Isteets xumura torban darbee haadha murtii yookaanis haadha seeraa Kataanjii Biraawun Jaaksaniin mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsiif murteessituu akka ta'aniif muuduun isaanii yaadatama. Inni kun Ameerikaadhaaf maali kuulan?
Uh, Judge Katanji Brown Jackson dubartii gurraattii jalqabaaf murteessituu mana murtii muummicha Ameerikaa gochuun muuduun seenaa guddaadha. Bara dhibba lamaaf soddoma sadii keessatti Dubartii gurraattiin iddoo murteessa kana irratti muudamte. Kun kan argisiisu biyya Ameerikaa guddachaa adeemuu isaati. Garuu takka takka Ameerikaan gara boodatti deemti.
Torban darbee kan xumurame torban darbee keessa guyyoota sadiif sa'atii dheeraadhaa fi ennaa hiriirsiisuun yookaan dhuga ba'umsa ennaa dhuga ba'umsaaf ennaa sanatii yuunaayitid isteetsi duratti dhiyaatanii gaaffii barbaachisaa hin taane gaafataman kanneen jedhanii komee dhiyeessan jiru. Ati egaa ogeettii seeraati inni kun ija seeraan attamitti ilaalama kuulanii?
Dhugaadha. Seenaatarii Rippaabilikiin tokko tokko. Wanta gaafatamuu hin qabne gaafachaa turanii kuni akka isaan loogii sanyii yookaan racial bias qabachuu isaanii mul'isa. Wanta isaan gochuu barbaadan Judge Jackson akka yakkamtoota biraa akka dhaabbattu akka isii nama gurraachaa fi dubartiif loogduu godhanii. Akka isii barumsa critical race theory kan jedhamu gargaartu godhan. Garuu kun hundumaa dhugaa miti. Akkasumas senatoroonni gaaffii imaamata gaafachuu barbaadan. Garuu haadha murtii fi abbaan murtii imaamata irratti yaada kennuu dhoowwadha. Isaanis seera hojiitti hiikuu malee imaamata hin qopheessan. Kan qopheessu koongireesii. Haa ta'u malee hiiringi isaanii irratti akka gaariitti deebiste.
Egaan filatamuun haadha murtii jaaksan bulchiinsas haa ta'uu mana murtiis haa ta'uu caasaa yuunaayitid isteetsi keessa jiru hundumaa keessatti jijjiirama akkamii fida jettee yaadda yookaan ameerikaan filatamuu isaanii kana keessatti dhaloonni borii egereen ameerikaa. Abdii maalii itti hora filatamuun isaanii kun?
Isiin nama hedduu jajjabeessiti. Inspiraashiniif taatiif nama hedduuf. Nama ka Ameerikaa keessaa fi biyya lafaa hunda jajjabeessiti. Akka isaanii abjuu qaban hojii irra oolchuun isaanii kakkaasa. Keessumaa warra gurraacha baay'ee jajjabeessa. Kun gurraacha Ameerikaatiif akkasumas gurraacha hundumaatti milkaa'anii jajjabeessa.
Akka isaanitti milkaa'anii fi jajjabina ta'aaf jechuudha. Egaan dhumarratti akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa keessumaa immoo akka nama maatiinsaa Afrikaa irraa dhufetti filatamuun yookaanis immoo milkaa'inni jaaksan kun yookaan haadha murtii jaaksan kun si'iif maal sitti dhageessisa?
Ani baay'een gammadee dubartii gurraattiin iddoo guddaa akkasii irra ga'u isiif. Inni kun immoo gurraacha Ameerikaatiif warra biyya kan biraatti dhufnes jajjabina guddaadha. Isiin dubartii gurraacha hunda fakkeenya taati. Warra hojii ogummaa adda addaratti. warra bobbaaneefis warra biyya alaatiin dhufneefis hundumaa keenya fakkeenya guddaadha. Bara baay'eef cunqursaa guddaan uummata gurraacha Ameerikaa yoo gaheeyyuu wal'aansoo jijjiirama fidanii jiru.
Addee kuulanii jaallataa ibsanuu kennuuf keessummaa sagalee Ameerikaa waan taateef hedduu galatoome.
Baay'ee Galatoomi Addee Tujubee na affeeru. Thank you so much for inviting me. I appreciate it.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo daakkoom jedhaanu erga karaa feesbuukiitiinis karaa tiwiitarii keenyaatiis ni arguu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin geessisaa jirtu tegisti gammee piroodiwusariin keenya nugusuu taamureeti gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee. Ani keessummeessaan keessan bakka aduu moroodaa waan wajjin turtanis ittiin galateeffachaa amma sagantaa boriitti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagaatti bula.